tobeditse motsweding fm konka bokamoso re mokwana a dumela re go amogetse mo motsweding fm eh, o siama ke re o tsogile sentle o tlhotse sentle ke siame o simolobokeng sona le bareetsi ehe ra leboga thata fela kwa tshimologong re mokwana a re lebelele gore a go a letlelesega a go a dumelesega ka molao wa rona mo aforika borwa go thapa mo malapeng a rona batho ba ba re thusa ba e seng baagi ba naga ya rona um molao wa rona ga o gane go thapa batho ba e seng maaforika borwa e, e fela um ra itse gore go kena le go tswa mo nageng ya aforika borwa um re tshwanetse gore re fumane tumelelo go tswa ko department of home affairs jaanong re na le molao o re utsang gore ke the immigration act immigration act yone e regulator gore na batho ba batlang mo nageng ya rona ba tlo sebetsa um ba tshwanetse gore ba sebetse ka fatshe ga mabaka a mabjang ke batho ba bafe ba e leng gore ba dumellegile go sheba section 38 ya yona immigration act e e re ke molato gore mothapi a thape motho o e leng gore o tlhaga kontle ebile ga a na maloka a gore a ka thapiwa ga e passport ya gae goba um eh, yona um tumelelo ya gae ya o tla mo aforika borwa ga e mo dumelele gore a ka sebetsa jalo ge re mm-hmm. shebile employment services act eh, yona e leng gore ke ya department of labour e, e, e shebane le ntlha ka gore na e gore motho o e leng gore o tlhakontle a ka thapiwa go tshwanetse gore o tsere eng yona e, e, e nngwe ya dintlha tse botlhokwa tse leng mo teng ke ya gore motho o e leng gore tlhakontle o tshwanetse gore ge a thapiwa mo tirong e a thapiwang go yona e be gore eh mothapi o entse bonnete wa gore ga gona motho mo south africa o e leng gore o na le eh, qualification kgotsa um eh, eh, eh, ability ya go ka dira tiro e motho a e etsang unless e le ntho re reng ke scarce skill but mm. relations act yone um ke molao o e leng gore o protecta basebetsi ba botlhe bo sa kgathaleo gore ba thapiwe ka semolao kopanya so immediately mothapi a a nna le mosebetsi whether mosebetsi o o dumeletse gore a thapiwe kopanya um mo labor relations act ya mo protecta ba rona as department of labor ge re lebeletse ditshwanelo di di tsa badiri eh le ene o e leng gore e, e, e, o thapilwe illegally o na le eh toka ya gore a khumane ditshwanelo tsa um eh, semolao tsa eh, employment mhm mm -hmm. Giano ga nna ke le lebo ke thapa e ka tswa e le ke ka tlha gore bua ka ba ba re thusang ko lapeng jaanong o tswa ko nageng ya zimbabwe kgotsa mozambique kgotsa lesotho kgotsa botswana ke dinaga tse e le gore ke a itse gore ba tletse thata ba re thusa ko malapeng a rona selo sa ntlha se ke tshwanetse ke se batle mogene ke eng se ke tshwanetse ke netefatse gore o na le sone le gore se mo molaong ke dira eng nna pele ga ke mothapa ke tla tswelela pele le ene now ge re sheba eh, basic conditions of employment act e re mothapi o tshwanetse a a di record uh, eh, or information uh, ya employment ya ya ya ya ya ya modiri wa gage so hmm. tlhaloso ya teng ke gore information e mothapi a tshwanetseng a ikhipe e ke mabitso a modiri o occupation ya gage gore o tlo gola bokae jalo jalo kanong re na le molao o la wa unemployment insurance act e yona e reng modiri o mongwe le o mongwe o tshwanetse gore a a a a register le le unemployment insurance fund or a declare mo then gore mosebetsi a declare o tshwanetse gore o be le ID ya gage jaanong mothapi o oh, le se mo le se mo Afrika borwa wa kgona go kwadisiwa ko unemployment insurance fund le se mo Afrika borwa o tshwanetse gore a e kwadise ona ko unemployment insurance fund mm. eh banong eh immigration act yona e batla gore mothapi o tshwanetse gore ha a a a tsa motho o e leng gore a se mo Afrika borwa o tshwanetse gore a khipe eh certified copy ya passport ya gagwe a khipe hmm. copy ya visa ya gage kgotsa yona permit e mo dumelelang o e mo dumelelang gore a sebetse a be le proof ya gore na motho a kena mo Africa borwa o kene ka mabaka a reng eng eh gore hmm. o na le tumelelo ya gore a ka dira kgotsa nya a nne le copy ya IRP 5 ya gage because le hele motho wa ko ntle o tshwanetse a patele eh tax eh o o o certificate sa di earnings tsa hae gore motho o o gona bjang eh o gona bokae bjalo bana and then the record is ke di tshwanetse di keepiwe for period ya up, up, up to two years ka morago ga ge modiri o a feditse um e, go sebetsa o le badiri ba ko malapeng ba ba re thusang ba ba re tlhokomelang bana ba tshwanetse ba nna le di-irp five eh di IRP 5 remember ke tsa ke tsa go bontsha gore motho o o registered ko SARS but ba ba e leng gore ba ko gae e go dependa le gore ba gona bokae a kere jaanong ge e le gore hmm. mogolo wa bona o ko tlase tlase mo e leng gore ga ba there's no need ya one gore ba ba ba ba patele tax ga ba ga ba ka se nne le tsone but if e le gore ke motho o e leng gore o na le maloka a o rapatselethek mothapi o tshwanetse gore a khipe copy ya i r p five ya gagwe mm, mm, mm. ba ba re thusang molao wa reng ka rona ba ba tlhola ba re thusa ko malapeng ba o fitlhele fale re tshwere passport wa gage mong wa leina nako tse dingwe re tshwere le permit re sa tshwara copy re tshwere yone makoya re tshwere a go a letlelesega gore re tshware di-passport tsa bone ke ke bua ka ba ba berekang ko malapeng ba ba re thusang ba molao wa reng wa aforika borwa ka gore re tshware makwalo a bone a bosepedi nako se dingwe fa re ke tlape ke re hee o ntshenyeditseng ga ke monne o batla go ya gae molao wa reng ka se sa ntlha ko gore motho e leng gore o tshwere passport um potso ke gore na o tlile o etsa eng mo south africa E le re o tlile go sebetsa e tshwanetse gore o na le work permit jaanong ge motho a sena work permit e le gore o tshwere passport fela ga na right ya gore a ka dira ka gore o kumane a tlile mo e le moeti fela a tlile as a visitor jaanong molao ga o dumelele ope gore a a passport ya motho o mongwe molao um o late o tlhalositseng immigration act ke letlelela mothapi gore a ka keepa copy ya passport not the original passport so o keepa original uh, passport o tshwana le o keepa original id ya motho o mongwe molao ga o dumele yaanong ga ke tsweletse pele fela ke mothapile ko lapeng a sena yone passport e ka ba bangwe ba tle ba re he i jumped the fence ba bangwe tla ba re he e sa le ka tla um le setlhophana se sengwe o bona gore o na le bokgoni motho a ke mo mathateng nna ke mo thapile motho a sa tshwara dipampiri dipe le nna ke sa tshwara dipampiri dipe o ne o mo mathateng a ma-serious um because immigration act section thirty eight yona ela ya re ke molato o motona gore mothapi a thape a foreigner o e leng gore ga ana maloka a go dira mo eh Africa borwa ge motho a tlotse fence o tshwanetse gore a ye ko eh, department of home affairs a tlhalose gore mabaka ga mafe gore a fiwe eh, le gore le tlhalosa gore ene mo south africa a e ba ke e tla nna refugee ya nna any any other thing e, e leng gore o tla ba e tlhalositse ko home affairs e leng gore ba tla mo fa eh ba tla mo ba e, legalize gore o tla nna motho e leng o legal mo South Africa ge a tlotse fela a mm. sena a lokwalo a sena net ke an illegal foreigner so go thapa an illegal foreigner ke molato because eh le ga e ntse molato or ha e ntse whatever there's nothing you can do ha ona eh any record ya gore motho ke mang mabitso a o fileng ona le hang le le gore mabitso a teng um ke a nnete ga ona mo tla verifyang ko teng so so ke go botlhokwa gore re etse bonnete ba gore batho ba re ba tlhapang ko ko magae ke batho ba e leng gore ba na le maloka a gore ba ka thapiwa mo um South Africa go ya ka the Immigration Act Employment Services Act 089 re ka botsa jalo re mokwana dipotso tse di maleba mo go 089 8605665 jaanong um motho o ha ke mo thapile o ke sena dipampiri tsa gage tse di maleba e be a ntshenyetsa a ke na le tetla ya go a go motshwarisa ke na le tetla ya go a go jika fa le fo police station e ke ya go mo bega e tla o na le yona ge bosenyi bo tlhagile but then remember gore mosenyi o moto nna ke wena because o thapile motho o e leng gore ga a na maloka a o thapiwa and eh, ke wena o tlhokeletsang mosenyi because mothapa wa mo khipa ka kwa um wa sena tokelo ya gore a ka khipiwa um in that way ke gona go etsa bosenyi but then le maphodisa go ile wa re ke utsweditswe ke motho o fitlha kwa ga o itse gore ke mang ga o itse o tlhaa kae <laughs> eh, jaanong o tla bo o fa maphodisa re nna um eh, tiro e nngwe e leng gore um eh, le bone e tla ba makana hmm. ee but yona ka gore ke ka bokhutswane fela wa go itshwarisa le wena wa go itshwarisa clap <laughs> <laughs> terutlwe moreetsi wa rona mo mogaleng um mamodise kwa maruping dumela mamodise re teng o kae mamodise a o itse le buile kgang e thata tota e ntshosang ka ke tlile ka nna ka hira ka thapa batho ba mohuta oa mm. o itse ke batla go ntsenela bosigo ba go tsenela bosigo ya ba ntsenelela bosigo ba tla go thuba ba tsena ba bereka mo ga ka mo ke ba neile ka more mo tlong gore ba nne mo tlong ka ke ne ke sina ka mm. more ya ko ntle ba tla ba bereka ntlo hela jalo e rile mo bosigong ka wa utlwe ko bosigo ba simole go etsa mmereko otlhe ba tsamaile ke a batla go mm. ntsenelela ante batho ba bantse ba bereka jana ba shebile dikhi tsa ntlo ene ke ke di shubile mm. go raya gore ba bone ke ne ke di shubile gone ba tla go ntsenela ka one utlwe go bosigo Hmm. batho ba mohuta oo bane ba na le ditokomane tse di maleba ga ono ba hira tsa go dira tiro eno ba e dira le gore bane ba le mo nageng ya aforika borwa semola lebue o itse ke nna ke ba hirile setswana hela e ne e le contraka re modisa ka ka ene ko ka tukwa ke re ba hirile hmm. setswana hela mare rile ga batla go batla go ntsenela jalo bosigo ka ke ne e file le ngwana le setlogolo ke ha re founa re modisa a ile go itlha ko magaeng kwa ke ha ba re tsenenela gore ba dilo hela re se re sa itseng gore ke eng mo di-history wa bona yanongore e ke di nna mhm. le ee, bopaki ba gore ke bone ke bone ka gore ka founela re modise re modise aka a ka tsena mo police station a ba tlharose a tla ka bone mapolisi ba tla ba ba itlhela gone ha ga gane ha ee, mapolisi ba itle ba re notisa ba re e ne la bohelo lo hira batho ba mohuta o lo sa ba ise ko go rona a ba ba ba ba sale ba tswalelwa kgotsa kgaitsi e feletse kae a ga se ka ba ba tswalele ba ba ba nothisa hela ka gore bana ba sa senya sepe bana ba ba le mo maitekong a go thuba oh okay mamodise re a mm-hmm. leboga kere bye bye re mo kona mo ntlheng e ntseng jaana ke ga ke itse o ka gatelela ntlha o ne o bua ka one ya gore ga ba sena dipampiri selele ke gotlhelele ee, yawa ge motho a sena dipampiri a sa bontshe gore na eh mo Afrika borwa mabaka gae ke ke eng ke risk gore motho we o mo o mme mo ntlong ore o mo thapile um as long as much as e le risk ebile ke tlolo ya molao because motho o ga o itse gore a etsa ntho e etsang a tloga mo o ya kae o mo thola kae ga rena di-records tsa gae even if a ka tšhea di-fingerprint ga o itse gore eh, re tlo etsang ka tsone le maphodisa a tlile e ka nna matlhatse gore ba mo kry-e but um eh, it's going to be very difficult gore ba ka mo kry-e motho wa teng mm-hmm. eh kwa bofelong fela eh re lebelela mogolo wa bone a ah, ke tsontse ke mone fela ke re hai se wa mo Africa boro gana le le thata le gana dithata le tetla ya go ka ntshwarisa go ka nkisa kwa lefapheng la badiri a bana le yone ah. tetla eo aga jaanong jaanong ka lefapha la badiri ge wena jaanong ka mothapi re setse o thapile motho o eh rona a re tla sheba gore motho o o mo thapile illegally re sheba gore motho o ke ke modiri o tshwanetse gore a a a le ditshwanelo tsa tsa badiri kaofela ba ba leng teng mo south africa o tshwanetse gore di-conditions tsa gage ge se o mo thapile di tshwanetse tsa ba bangwe mogolo wa gagwe o tshwanetse o lekane wa ba bangwe eh lanong ka ge le gore from the first ya january 2019 re na le um ntho e la re itsang gore ke national minimum wage e e leng gore e re eh, badiri botlhe mo south africa irrespective ya gore ba legal kgotsanya ba tshwanetse gore ba gole twenty rand per hour eh di-domestic workers tsone di gola fifteen rand per hour bala ba ba dirang ko dipolaseng bona ba tshwanetse ba lefelele 18 rand per hour ba ba EPWP bone ba tshwanetse gore ba ba ba ba kry 11 rand per hour so ge modiri e le gore o tlhaga ko ntle a na maloka a o dira as long as wena mothapile a dira o tshwanetse gore o mo putse like any other modiri o leng gore teng mo Africa borwa ehe re mokwana re lebogile thata le mo nakong e tla re a leboga se ke motsweding fm konka bokamoso re re buisana le remo kwana re buisana ka ntlha ya go hira bomme ba ba re thusa mo lapeng kana jaaka badiri ba bangwe ba batle ba ragele matlho ba um gore re tshwanetse re dirisane le bone ba na le dipampiri tse di maleba gore o bona jang o lemoga jang dipampiri tseo tse di maleba o tshwanetse o ye jalo kwa um kwa lefapheng la home affairs mme re ba tshware fela jaaka re tshwara mongwe le mongwe mare kgang ke gore a bonane ga sena dipampiri tsa di maleba e ba go senyetsane a go itshwarisa le wena ga ore o nagana gore a go mo tshwarisa kanto o itshwarisa o itsenya mo mathateng e, e, e, e thata selo seno ka jalo netefatsa gore o dira selo se se maleba re semeletse motsweding fm konka bokamoso lebo wa le abile